my people. Power to the people. Give power to my people. Power to the people. I say give power to my people. Power to the people. So now, listen to the voice of the people. So do us the favor, build us a free world, free from oppression. should love one another. Build us a free world without corruption. Yes, we should love one another. Build us a free world free from discrimination. We should love one another. Build us a good world with good resolutions. We should love one another. nation. Yes, we should love one another. Build us a free world without commotion. We should love one another. Will you build us a free world without confusion? As the sun will ever rise, so the light shall ever shine. Power to the people, power to the people the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people, power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people, power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people, power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people. Power to the people. As far as there is life, yes, there must be hope. Power to the people. Power to the people. Give power to the people. Power to the people. I say, I say, give power to the people. Power to the people. They are the people for the people. Power they are the people for the people are the people with the people. Power to the people. Democratically, they are the people with the people. Power to the people. Economically, they are the people for the people. Power to the people. people, I salute you and welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio and this now on our program Investigative Table, the program where we today do paper check check on the Ni- Nigerian dailies for the day. Yes, so many interesting things they happen around us. What to do now? Life goes on. <laughs> As the author said, there's nothing new under the sky. And if we pay attention, if we follow history, if we they read, and then God can give us the wisdom to see with the third eye, nothing will take us on our ways. That's not just the truth about waiting the happen so. Well, like somebody go talk, is there anything that we can do about it? Yes. There is no problem without a solution. You know, sometimes you go dey think say "Now only you na they see challenges Where you they think of solution for those challenges but by the time you they look more by the time you they look outside your zone even do check check you go come find out say not be only your eye they see all those issues say not be only you dey think of solutions to those issues so na so god just take create us but if we fit get the network say okay make we network put our ideas together work am out we go see say we go see solution to everything wey dey happen around us because na supernatural beings na we na we be because na supernatural god na him create us whether you believe am or not o na you know and the funny thing be say instead of us to dey look towards supernatural solution we come dey talk say na artificial intelligence na we wan use take do the solution of the issues wey dey for life but again which people dey create the artificial intelligence people no dey reason say na see the supernatural humans na im dey create the artificial intelligence wey dem say dem wan use wey dem wan begin work on anyway for those of us wey dey human and wey like humanity we still get our own part to play in spite of the fact say dem wan use artificial intelligence take dey rule the world na na the chikele wey i go talk put for the matter be this one my name na olayemi i salute una well well everybody wey dey lis ten to us all over the world and the indigenous people of nigeria from the north the south the east and the west now na typical nigerian sister Olayemide, but not beyond Mide inside studio. My brother they here with me, so Ingo sharply sharply talk to her, and then of course our reading for this place we know why we emphasize them, so that that's blockade wey dey for our head or we don't cover our sins. wey they don't use yes they don't teach us so many things so that we don't deviate we don waka comot for the necessary things we don waka comot for our tradition we don waka comot for our foundation na im dey make us dey channel una mind back This na the time for us to learn unlearn and relearn na im we dey so so bros ahelo. Mm, mm. <laughs> thank you so so so much thank you very much as you take give me opportunity to take come up um, this morning my people i dey hear am now dey go talk say na me too give her the opportunity yeah eh, uh, uh, okay uh, i no dey talk eh. again <laughs> My people, we greet everybody when they listen to us today all over the world. I remember your day with a salute you where we won't let you know. Say on this platform, we always uh, value you so much. Say um, once a while, a good make we understand. Say uh, not be by force to hear person voice, but when you choose to, um, not because not be say not because you no get work to do, not because you want make you know more than what you already know. And by the grace of God, God will always help us on this platform to take give additional, I mean, add additional uh, uh, knowledge and uh, more exposure so that we go feed pass the message to the people as he want them make we give them you know sometimes most of the things where we they talk for a year in fact all of the time the things where we they talk for this platform you go later discover say the thing they play out you go come be like say the radio station downtown mm-hmm. turn prophetic radio station but now because we leave am in the hands of god not be because of say we just wish to use the human wisdom and we dey attentive and we dey very very attentive to the environment and did they take place Now this one now im go carry us enter the matter when we take the differentiate between the political power and traditional power political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people Why traditional power a power given by God, it is a birthright, and is to be enforced by the people. Now, it could make we understand on daily basis. Say, both those when things say their name don't enter the list of vulnerable when we don't on our own deactivate that day to become valuable. valuable sometimes we can either make or mar our own environment. When I say make, it means say you feel repair, you feel, feel you feel recreate, recreate them, or you feel use your hand destroy them. And let us be very sincere. If we won't get a governor of a state, a deputy governor of a state, the secretary of a state, yes, if we talk, say the machineries when they around them plenty, but let us be very sincere say the people when they elect when they vote na dem still plenty pass the entire cabinet when di man dey get therefore we fit stand together to say no not be message wey we send una say make una go do be dis and because of say they know how to always throw the corn for the fowl to pick they will come use you ah wey dem don already wound o yes wey dem don pluck the feather feather comot dem will come use that small container send you message against your own society when e be say you dey constantly dey return back to every day i wan make we remember yesterday we first ask say no forget say no office dey forever and the word forever does not even mean say na forever really the word forever has a terminal date so if you dey run a time bound project e good make you understand ask yourself wetin i wan leave behind wey people go remember me for somebody will tell you signature project no project dey signatured <laughs> na only wetin you leave behind na be the name when you how you take lead the people is the only signature you know i remember one time i i i we talk on this platform say when a man die people go follow am follow a corpse to mortuary from <laughs> mortuary back to the house and from the house they go escort am reach as dem wan bury am then they go turn back in the course of burying you see everybody turn im heels back to the grave wetin dem dey turn their face dey go meet that their faces are turned to the things what you left behind the name when you leave behind. Mm. na there you go for the here make ikuma go before but that man too bad thank god god don collect am from here make e let us rest Mm. some will say no god ah when this person dey here see as they do am we no go deviate from it because when the word a good name is rather to be chosen that great riches come from the holy book many of us no really know wetin e stand for your time your signature wey you dey call signature project e no dey really make any signature na wetin you do with your governmental power na be the signature wey you dey leave in the minds of people so today take a decision and those of you wey dem dey send to come and destroy the society ask yourself which role you come here come play na the role of ten virgin na the role of just getting money abi na the role of making the society a better place for your born children yet na just this one be the message wey we get for the people this morning my name na adeomo akao na im voice na still dey here i salute una well well. all right um, thank you oga adeomo as you dey talk just now i just remember one um, video wey i see for social media wetin dey happen for sri lanka hmm. how the the kind hunger and hardship wey dey for there the vexation wey don enter the people body say dem dey beat the politicians and the rich people cause dem feel say the rich people say maybe they get uh, connection with the politicians say na na wetin dey happen for sri lanka be that. and remember sri lanka na people wey dey very very indebted to china na im lead to this present suffering wey sri lanka dey get okay so invariably wetin you dey try talk now said something like that fit uh, take place here. To take place for yeah. here. Uh, and something happened. Okay. Something uh, uh just a talk and so now now I, I, I it don't remind me of something when I see for this place. Okay. Maybe when we get there, I go talk him out. Okay, so now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now investigative table our paper check check. Um, program sharparly sharparly make we enter i know say one of our brother dey try to join us i hope say e go fit um, hook up with us as soon as e can so okay uh, okay you go start now yes the matter really as you dey talk about sri lanka na make my eye just go there straight um, well this morning we get the vanguard newspaper the punch among others for here and they all they carry, uh, pro- um, should I say, uh, similar headlines all over, with little little differences. Um, the Vanguard newspaper today get this big banner when say pop to security men go after enforcers of sit at home orders. one against killing of innocent Igbo youths. Please take note. They say pop." that they talk to security men. They mm. say go after enforcers of sit at home orders. Then they come say they warn against the killing of innocent Igbo youths. They are still talking to the security men. Mm. they are not innocent Igbo youths. Then court reject Kanu's bail request, strike out federal government fresh charges. Samonekwa tackles Nyanko for refusing Binta Yanko for refusing Kanu's bail. five gunmen arrested in uh, Anambra, armed arsonist set Nnewi South Local Government Secretariat ablaze. And uh, on the front page, you will see on this one for page 11 of the Vanguard newspaper. Okay, Delmo, I, I don't know. I dey try use common sense. Say, is it so possible? possible say our own go dey destroy our own hmm. because i dey try to make sense out of this southeast issue all dis while when dem know say the thing go affect their economy hmm. is it possible okay you see ma eh, witchcraft they always find where in one part enter person body you understand witchcraft They always pass They always look for where in one pass enter person body you must first like a little sip of alcohol for them to hang bottle for person neck or jog now uh, actually the present <laughs> uh-huh, the present killings when they go on for the east the eastern part of the country, especially the southeast. Uh, very funny enough, it's not east and southeast. Then, before we talk about south, south, and south west issues. And I know so gradually that thing don't they come they, now. Yes, it, it, it don't they, it don't they enter yes. Delta State. Yes, it don't come. But now let us look at this thing. You see, IPOP first of all gave a loophole sit at home any day when this guy dey go court dey go court dey come permanent am to mondays di evil pipo around politically took advantage of dat sit at home to go after dis innocent pipo in di street even wen di actual person don pull hand comot you come see say dem no gree withdraw all of that now na because of the idea of okay you see we go do them. wetin they say they want but ma i am coming back to that statement you are simply a dot now you know sometimes when many of us dey reason statements not be wetin person dey just dey play with like that words are dey very very useful to mm-hmm. know very very hmm. important when mr now president na wet uh, according to the good book na wet na inform the world yes so when mr president used that word that time that the igbo communities in nigeria is simply a dot many people no quick understand it will take a long time for them to understand and then go back that word again you find out why was the killing of the dss officer. Mm-hmm, that incident. when they call later cover up as mistake identity mm-hmm. at what point was that guy killed wetin be the operations wey dey take place wey lead to the death of this that guy when they take shot him down and what was he doing there as at that time what was he doing na im police till tomorrow refuse to let us understand give us answer now when we ask all these questions they will say you are digging too far you want to you are be like say you dey know too much you see I, I, I tell, in most cases, if you want to really know how government they operate, you get so many things when Gofi help you understand them. Government they get mercenaries, and the presidency mercenary right now in every state na DSS. Then let's look at the angle of how person when they do evil, they they connected. why e be say na those wen dey very tough with activities of crime na im dey always get better compensations from government It's mm. because they are equally mercenaries mm. at what point or the other and so wetin dey suddenly dey make people even when me and uh, uh, uh, uh, management take a decision say okay we no go do this thing again mm. but you still dey hear people dey use our name dey use our name wey dey mm. come out dey shout mm. na to tell you say somebody don get hand in foiling the crisis so the present challenges going on in the east actually not be directly nnamdi kanu project hmm it's a political destabilization of the zone so that first of all one e no go make dem get a unity front to push for any <laughs> agenda that will hmm. ever come to fruition. two e go you know I i say we dey use our own dey destroy our own yes it's very likely that they still pick some of these boys from there take them somewhere mobilize someone to enforce his own boys to do this evil so that we can constantly give a bad name to the dog that we wish to hang Mm. You know, when you look at the language of the UK government recently, say IPOB no did their list of terrorism. Yes. You will understand why Are they talk from here. Yes. But this is constantly push it far. By the time we push it for over a period of one year or so, this name will actually be labeled. Mm. Mm. But how did they do it? They first gave the loophole for them to for this thing, this the East as a whole to be taken advantage of. But uh, does that mean the people cannot look beyond the present challenges to see who is actually their problem? The fit. No, now make us the talk say make you not let the present cloud and mm, the hmm, crowd and the crowd they make you move, move away move, move away. away from the crowd. when you move away from the problem you, you actually see say ah, ah these guys that are pushing for this agenda no really get okay look at not get our interest for heart mass up Let us be very sincere. Masop recently, they arrested over the same Nnamdi um, Kanu's case. Knowing too well, say Masop movement of uh, uh, is it uh, um, something about Biafra nation, Abi? Uh-huh. Emancipation of the Biafra nation. Good. Now, if you look at them, they no really they do Masob is a I mean uh, IPOB is a breakout of Masob led by this uh, Inamde Kanu they were a, there was a rift but why were they still be arrested for ipob issue if ipob was actually the only challenge hmm e get wetin e get where where i wan make we look at so by the time you check you discover say there is an internal mobilization of this evil so that we can take advantage of it to get to who we want to silence wetin we no want here. and ma let us be very sincere make we stop to dey lie to each other apart from the politicians being used, it is an ethnic supremacy hmm. project. Mm. And so they are just using their own house as a battlefield for the project. All right, uh, my people that they listen to us on Inform Radio this morning, and this now investigative table our paper check check program. All right, uh, Uncle. Ilele. Ma, Ayo, oh, Good morning, ma. Morning. Say, good morning, sir. Good morning, sir. I, know. I salute you for this. My, waka, waka, waka my legs since, since last night too. Oh. Uh-huh. Uh, uh, welcome. uh, so I thank God for how things dey. Okay. One person, one person dey visit many states. Your eye dey open to wetin dey happen to many states. Yes. You know, I, I wan quickly comment from this angle, though. Na greet just make I greet. Uh, I, I, I've been at my mind I here. I don't know. <laughs> I don't. I don't reach Kogi State today. I don't return to one place when and I best know for myself. But I don't go Kogi State. Okay. Kogi State did very very somber mood, and um, you know, uh, people. I just we get opportunity to talk to people now on mm. purpose just to know how do they prepare for the election. They say nothing for their state governor nothing for their say make dem just forget that story say na na theatrics na how to get uh, ministerial position or ambassadorial position mm. na <laughs> about five different persons yes so about five different persons wey be say we no even know now we ask all these questions so na im the matter come dey go the same direction you can imagine how how much information dey public domain mm. say uh, to dey relevant. Mm. They make make make say the man don't go invest for for not some heavy duty investment. Though things when I hear the praise oh, the man the praise man say all those killings where they get those uh, uh, uh, um, inter eh, oh sorry not inter sorry that clash Oh, uh, we don't miss. Network don't do your work. Uh, before I uh, go come back, Okay. We'll uh, continue. continue. We'll with continue with uh, some of the headlines when they hear. Uh, gunmen kill Ebonyi council boss elder brother. Uh, uh kill Ebonyi council boss elder brother, and three others. Finance minister suspend accountant general of the federation. You will see this ones for page eight of the Vanguard newspaper this morning. and then um, eh wait wait oga eh, adeomu eh. abeg that that that one so the thing interest me well well okay. he say uh, finance minister, minister suspend suspend agf agf accountant general, general of, of the federation yes <laughs> yes you see oga adeomu wetin you think say happen i know say you sabi think well well. Um, ma we don dey i first warn the man you no know, hear <laughs> you know uh, when i talk to am that that period he look am say na joke say na small pikin dey talk but today our talk that time don finally manifest when the accountant general dey do auditing of uh, eh, mdas remember <laughs> say e con result to so much wey no dey returned to the single treasury mm, account mm-hmm and they can't discover say so much money was in the hands of people mm-hmm. and it can't they begin they reveal much to the national assembly mm-hmm. submission mm-hmm. submission probing mm-hmm. probe become full nigeria of 20 mm-hmm. whatever 20 days i told this man i say when you know say money don burn for your office how come you dey talk to people the way you like mm-hmm. when you know say <laughs> the money for covid-19 wey enter your office suddenly turn central bank when na document you suppose dey handle when you know say a lot don pass through your office wey you no suppose have access to remember the way the cbn governor take use agbada and suit take run go meet malami that period yes na so e own be so e don match who e no suppose match e don reveal wetin e no suppose reveal and remember say that same period na e right to talk about the sales of things wey dem don recover for nigeria wey no dey deposited into the single treasury account correct that was directly dey implicate who abubakar malami malami some of the reports wey he give the ministers and the the directors of those ministries directly dey work under the finance minister mm-hmm so kick back kick forward how you sit down dey match people toes you expect their father to leave you <laughs> this time around you need to go in for it mm, you know they set trap they set trap for am and e get am and e come fall into the eh, trap yes mm. yes so a lot dey e don talk beyond how e come be say this government when everybody know say you came here to collect your own from the elephant that is lying down na mm-hmm. <laughs> the elephant that is lying down <laughs> na you come here come dey talk say i take i took too much mm engineer carry bucket carry im own me carry tanker come i collect my own na im know wetin carry come then you come dey talk say what of the one wey wey even put the the noise the host. come dey drill am dey comot dey put for where now you come dey talk for here say so for create, you talking create, out create your own dam yes so for you talking anyhow you go hear am na him be this matter so he dey set him up and he fell in for it and uh, on a very serious note the the uh, eh, oga minister nko. no ma she, clean. no for now Eh. they say na who e pregnancy don show e neighbor uh, na im dey touch man. <laughs> Eh, i i no abeg abeg break am i no understand that one who in pregnancy. yes show neve show neve uh -huh. na him eh? be the only person wey sleep with man okay, among okay. all the women wey dey that environment. okay. Um, if an umbrella does not Size come out. you dey hear you dey hear your brother so e don start again. na oh. the truth now. if if umbrella no show for woman body e mean say all the while you no dey see anybody. <laughs> abi. yes so as we dey talk now minister never get problem because e no dey talk e no dey touch money e only dey sign document until somebody call when e go say mr minister or madam minister. wetin dey go on for here how come money wey we don approve They vanish mm. appear for your account when dey uk na we go call him minister even you too you get pregnancy etu minister etu minister so <laughs> the truth of the matter be say accountant general don finally get belle because finally we don discover say him dey touch <laughs> as others when he don talk out say dey touch so this one na you see you see whistleblower project mm-hmm. why whistleblower project die na here you go know why you mm. wan to blow about me when me when me and you already know where where eh, where we don't need to I, eh, eh, blow. I don't I don't understand I don't you this morning or Friday morning. Why they do so? <laughs> so eighty billion. Then they list out what eighty billion go fit do, but they don't forget say the same eighty billion somebody used them distribute hundred cars recently, nothing happened. Okay. The same money when they bring a cousin call cover up for office, now make them talk say they don't want promote Mago before and now they don promote am and now they don promote am to aig before retirement now the same people. solidifying corruption yes so how you go talk this matter na because you wan make you let us know say we tell you say no dey indict the people that are from this part of the country hmm. you no dey hear word na wetin dey go on be that? i just dey wonder wetin dey come for oga amechi eh, oga mechima but when we get here e get where we go go when i go um, talk oga mechima matter uh, oh um, if na know why dat man dey go for presidency eh sir isaac mary you get you wan chook mouth put for dis oh. matter so dis uh, topic headline Uh, finance minister uh, suspend agf of course, um, AGM, uh, the, uh, the finance minister, mm. uh, the accountant, accountant general, yes. the office they direct on finance ministry. Yes. And also the action we yes, so the action we the finance minister take now on behalf of the federal government. Mm. And uh, you know, he don't fall. He has actually in a very greedy person, and so he has fallen out. I beg, we get yeah. tell me, tell me any of them were not they greedy. Yes, yes, you know. So no, just just uh, mention mention name were not they greedy. and also make you really okay, mention okay. na no no na na just question I like like question. <laughs> <laughs> Go on. Okay, Lala, thank you. Uh, it is a, a, that it's way too great, that is, uh, e too like to dey swallow wetin big person. am. Uh, eh, eh, na so, because greed now, uh, uh, for instance now. e get degree degree. Um, okay okay e own degree e own degree they higher than yes, others degree. yes higher than others own oh, yes uh, degree because you know this thing um, this government now, you scratch my back i scratch your back. okay so if you notice say the people they dey say dem dey for their dem dem side wey dem dey penalize. Mm. or people wey dem deliberately bring from another side come join their their side. na mm. the kind treatment dem dey give them. dem dey dem side dem dey greedy dem no dey scratch my back i scratch your back. We dey collect everything or dey take it from the other side come our side na this kind treatment dem dey give them. Mm. why that kind treatment be say the anger be say okay how only you wan go dey chop this thing go still dey us only say all of us inside this group together. so you, you no do yes. the, the assignment okay. wey dem give you you no you no uh, yes. uh, submit. you no you no do. okay are these people qualified to be honest are they qualified. okay okay even if two for paper still dey get qualifications are they not mentally qualified seventeen properties have been linked to this man and the properties wey dem dey linked buy own dey i no hear that one. Hmm uh, England on this. I mean, 17 houses. England, they build them. They build them. They buy them. They buy them. They buy them. Nobody they pay for the houses. People can investigate the matter. Look, look how how how how greedy this man be. How pot belly as Ogadio must talk. Now that he say pregnancy, me say pot belly. Eh, he say umbrella, me say pot belly. Na pot be the name. Don't don't dey hide something for inside umbrella. Na pot i agree with that, o oh, but as a woman own na be umbrella some man on na pot belly e they e dey talk am for the pot What you no what you go still go to for inside toilet. okay all right e talk say the property is nobody. okay. Hmm. okay may we take uh, some eh, other so. may we take some other headlines. okay uh, still on the vanguard uh, newspaper. Yes, still on the vanguard. I IPOB, we've no plan. We have no plan to ban Facebook. Federal government now they talk from there. Remember, say over the issue of um, the minister for information um, don talk. say make facebook take time o oh, otherwise dem fit waka comot but they say they no get plan you go see all these ones for page eight of the vanguard newspaper 2023 <laughs> nigeria hey eh, oh. eh, but wait first eh, we need to talk about this one uh, uh. why uh, why you be say na ipop own na im dem dey talk about say e no ban He said they constantly uh, does uh, the display. They talk about IPOB. Um, they. But minister no open mouth talk about that girl wey no, dey kill no, no, and no, burn. No, no, no, no, no. He no, he no criticize. He no criticize am. How they take no. show am for. Religious sentiment. Sorry, man. The reason is this: if he go there, it's a part of the religion. That is one. Two na until e see the body language of mr president He no wan get enemy for presidential villa because if he open him mouth anyhow garba shehu fit call am ask am say who send you that message and if he call am send am ask am and he know say him own house sef no first well for am dem say dem dey pursue person for outside na house e dey run go when was the last time he visited kwara so if he go home or maybe something make am He talk anyhow He go go kwara they dem come tell am say you go enter the mouth of that lion that is waiting for you at home na him make am no gree go there so he had to talk about ipob when he know say he dey please the presidential villa you understand what i'm trying to say so mm. he no go fit put mouth for that issue until permission given. yes yes yes the reason why this is a uh, uh talk for the issue make i come from that angle just to agree with you talk you know, people that they get the hired from LMP, what they hired from intentionally. Because you can't tell me people actually do job uh, based on what the nation requires. That job specification based on which is the president or the president of the government requires. And that is, first of all, to keep Nigerians, hmm? to keep Nigerians on the edge and then to also keep my Nigerians pleased in a rich from them. And hear so. Mm. Yes. And they rich from the rich out Nigerians. But in the case of this young lady, organic uh, of it's a different religion. Actually, when people make them talk, they will give them the sack. You know, you know, you know, past like this matter, but they don't say it's not talk on this matter. You cannot talk on this matter. Mm. It is just the truth. This is the position of the federal government to be financially for the matter. Okay. You but why he talked that type of matter mm. was that, you know, uh, uh, uh, they defend, according to how he said the same messages in, uh, in, this, in, in, in, in page, all types of messages. And he black say, if they allow them, in one black in page, with all kinds of inciting messages. Okay, that's your own, your own page, your own uh, private page. page. Yes. Okay. Yes. And then I for I for me. So for me, it's that that is wrong. Even if even if it's na. that's na that's na private matter now that's not be national matter so what are you supposed to do na yes, to report yes. them Rep whoever send uh, the message now for am to report yes. to. Eh, eh, wetin dem dey call am to facebook so that eh, facebook go caution those people. it's as simple as that now exactly and im page im page na public page na public page now it's not be national not be national issue yes yes im page no be like normal you know get i get facebook facebook na public na official Okay. and we dey go advertise activities according to we get a comfortable well, like we dey stress for our hand uh-huh. Eh. so and e engage in our public space okay. so they advertise the activities or according to am mm. they are just according to according <laughs> <laughs> to so he dey vex mama you don see my my reason at least so one of like you know you know na see nigerian uh-huh. so that is exactly what it is. So that's exactly what they compare. So if make we get 10 years. Yes, what you talk to people, you to people, but 10 years out, not also bad thing. But they come to know, see what you need go through. Mm. Then they think they are right on it. If I detect to go, then let me not I detect to. That's the how we fix here. Mm. Uh, All right, uh, but, but, but it, it could make you understand. Say this man, now person when it's a bit take personal matters to public domain no forget e get quarrel with di kwara state Governor. e carry am go official federal government twitter handle e go do go do display there the same thing it is today as the issue dey so wetin i wan beg uh, us to just understand about di guy na person wen e dey try to use di personal quarrel take come for public uh, uh, um, you know dey draw public sympathy mm. so e dey try rub am on nigeria issues so mm. that if dem come take decision dem mm. go come say hey facebook is down in nigeria dem mm. come dey look for as dem wan hold private meeting with am na so the matter wey e carry go on twitter no be private issues with mr president okay. because na im e private twitter account na im dey for do that statement of war threat when dem say dem delete na im e carry as a federal government project The same thing e dey try do so so but we should understand better say uh, when it come to ipob issue the southeast should know plainly say there are people in nigeria when they don pay to make sure they go dey help to hype their issues even on print medias mm. that they hype their matter what i mean by hyping eh when you look at wetin go happen for east They will tell you they don want the media to i mean wetin go happen for north They will mhm. tell you they don want the media to report what to what. but one small dot of the east you amplify it so that the world will be seeing that place as an evil zone mm. i know wetin make me dey talk this thing dot so yes so e still that language dot that dot is a very big mm. word so na dey wetin dey go on be that na hype e dey try do Eh, uh, you know say hyping dey dey positive and negative but this is on the negative part eh, but uh, even the evil wey person plan for you e fit come become the good wey go come happen to you later of course na be the pain that is why they dey talk say you know recently they dey try to talk to the envoy of uk say mm. why you go dey talk like that say say uh, eh, IPOB was not in their list of terrorist yes that they were just an agitators mm. seeking for their self freedom so they cannot be terrorists so you know he he start to dey query the man. yes. say so why he go dey do he yeah. he had to i mean organize several series of meetings he now had to shut the media out say you better not talk again if see, you no put am. see this na another issue anytime wey dem dey discuss something shut media out e mean say e no be for the interest of, the, of the valuable yes. nigerians indigenous nigerians. so well make we don rush with dey here uh, twenty twenty three nigeria need to have control over nations economy says jack rich. Um, 2023 we are yet to zone presidential ticket apc the talk say shift pres uh, presidential convention governorship and national assembly primaries pdp lashes apc pres uh, lashes apc presidency over delay in signing electoral act amendment says as of today. meanwhile yesterday for uh, rivers for River state na ta ta ta ta ta ta ta e dey okay some of the papers say eh, gunshot eh, and a whole lot of other things somebody even die eh, in the process or in all of that you go see am say you go discover say <clears throat> okay Yeah. Hmm. may we hold that one first party delegates on saturday whether buhari sign or not apga ready for its primaries oye oh na im dey talk this one buhari weighing legality of amended section presidency say na im make i never sign <laughs> one shot as rivers apc hold delegates world congress uh, page thirteen on the very issue of uh, gunshot wey you talk yesterday -huh. they say one person die and it's very likely say the ones wey collect bullet injury wey fit no go fit survive am still dey because a lot of people actually sustain injuries efcc arrest snddc md Isima mm-hmm. Nkere over alleged forty-seven billion naira fraud. Dandam. Yeah. mm. <laughs> Okay. Dandam. All the billions. Who is next? Who, Who is next? next? no, we tell we talk <laughs> on that period say this guy bring bringer come make it they do harvest for uh-huh, seeds. Uh-huh. Uh-huh. but he will never give account of how much he collect oh, from people. APC <laughs> presidential primaries it is mm-hmm. either Amechi or me no contest between us says jigawa governor baduru na dey talk for here you see i get interest for this ferry park uh, uh, you get interest yes i get interest you know so <laughs> very very seriously you see baduru dey talk He say there is no contest between us either they choose if that he be governor i mean He go be the presidential candidate or me well that is himself because not be me and i'm making one contest <laughs> you know <laughs> you talk about sri lanka recently I mean, just now. Mm. And actually, Sri Lanka, they go through a whole lot of hardship for the past many years now, all because of their indebtedness to China. And China took over major economic sectors of the country to make them harvest back what they gave, what they got from them. Mm. Now, what did China they do? China, when I tell people, say, you remember I'll be asking that question, say, where did they send money? Where did yes. they give people? China never withdrew money from their economy. China will prefer to print the very thing you are get you are looking for for you. But <laughs> maybe when I finish that investigation, we go we will finally deliver. No be no be lie now. That the video wey I say make una watch una no ref wey una no, refuse to watch no, so we, we <laughs> no na confirmation. Okay, they will print it <laughs> and hand it over to you. Mm. They go use am call nail you say you dey owe us if you withdraw what they they. not only china. yes almost all, all of them are still traditional countries wey dey give loan out you see if you if you get this thing withdraw from your economy e must affect it but that was exactly what julius benjas did to nigeria na im make dem get oil wells for dis country to harvest the the day they will leave wetin dem do nigeria gave dem a contract and dat comp company was a company that was not supposed to be lively in their place say go and do a test run in that mm. country after mm. us without driving na comot na no dey do solid work mm. they came here they say in the in the community of blind men one man one man is one, king one, one eye man one eye man is will become the king na him that guy though that company pay to nigeria but wetin they do they took nigeria currency away from here they come go massively print am in a container bring am come into the country to dey pay the staffs the mm. government wey never do mobilization started owing. Mm, mm. Mm, that was how uh, now, I mean that was how we started Nigeria started owing them. The only option they had was to consider your words to them, make the they carry their this thing they yeah. come on. Now I make until today when people when they don't if work for any community when no get oil. Mm. So they now became a very yeah. Mm. solid company in their place. Uh-huh. So back to so this one. Back now. Uh, to this guy. Mm. This guy don't ready sign in fact if nigeria make mistake say na this guy win win nigeria presidential ticket and he come finally become nigeria president chai sri lanka will be replicated in nigeria why you see na him sign ijeman attorney general na him sign as the people wey take loan from china give the contract back to china china and make china start to invest in oh. nigeria you see that title when they give am Where we dey talk yesterday when we mm-hmm. never know the real name of the title now maybe uh, oga and co uh, merry christmas you fit help us with the total name of that uh, title you see that guy is you don too sign mous and agreements here and there as some state governors dey do too when when the president say i wouldn't mind if a minister succeed me mm-hmm mm-hmm mm-hmm na body language to mm-hmm. something because na you sign all these things come when the time for acting don start na you know as you wan do am so this you know unfortunately you are not really explain uh, i don't wan join because it's na na matter of interest in just to you know compare interest to people to people goals well you know sincerely i don't dey put for that matter and i get the opportunity to talk to certain certain elderly people out and see this matter. Not that you are not bring on somebody touching us. You say, you say, you say, uh, is ace in the game. My ace. Then, uh, uh, um, article of another party, an ace in the game, zero. Oh. Mm-hmm. Oga, we ah, ah, ah. see, also uh, Hello? Uh-huh. Would they hear you? Hello? Mm-hmm. Oh, they can hear. I think that's of that feeling of Okay. Now, when they the water, the agenda on everything, on, on, uh, uh, uh, okay, Uh i bless you. go i go cut you short we not dey hear you well we uh, not dey hear you well at all we try and do a uh, reconnection we go do reconnection back okay hello mm-mm no they e They break e dey break we try We'll try reconnect mm. we reconnect okay why would they try make a make i just um, quickly take some of all these ones before we enter the next paper sha eh, yes. you blame you go just enter resignation only buhari can decide minister's fate lai mohammed inec right pdp says no three-man delegate congress head in abia in abia nigeria future blinks with oil dependent economy this one dey come from governor godwin obaseki What? Hello? e say wetin nigeria wetin nigeria future blinks with only or with oil dependent economy obaseki. Uh, eh, so, so wetin wetin be the solution wey come dey proffer for. Uh, e no dey proffer am for a state now no be the easy. na talk e dey talk na una no una no una no organ governor yesterday i talk am for program wey we head yesterday i talk say we no get We know na only two governors dey be we no get governor yeah, we only get get controller uh, no be yeah, no be yeah. controlling uh, the resources of edo state uh, eh. uh, eh, no be governor mm. uh, because the work of governor no be so yeah. no be to talk na to work and the work wey be na to control the income of the state as the personal resource so na so e be <laughs> nah, and yes, if na just give me yeah yeah now give me only two uh, one minute abeg make i just round up on that my thoughts when i dey share okay so, so these these elderly people sit down i dey there mr maybe the youngest if they say oga this oga so i mention so oga tinubu na ace in the game oga atiku na ace in the game oga wike na also ace in the game this year dem dey fourth one oga <clears throat> amechi na ace in the game na why dem be ace e get say e get four different blocks wey dey play with cards as we dey speak right now mm. we dey play the class foreign foreign blocks. foreign blocks yes now mm-hmm. foreign block. why dem put wike be say na south south na Southern and are from a different party as against Oga Abirichi. The Chinese, I will talk, the Chinese bloc, the Chinese bloc and the Asian bloc mm. largely uh uh, uh, uh, uh, based on the Asian tigers. They come to the day among the Asian tigers, they, they favor Amechi. Mm-hmm. Oga, Oga Abiomo go use leg take dance the window enter inside that matter. That's how I go talk am. Yeah, <laughs> that, na there actually dey go on. Yes. So that matter of those loans and those things, Amechi did a human job because he put his life on the line. So the day when I hear person talk about that minister, I couldn't put I couldn't listen by myself or, or by own. Oh, I couldn't listen to diverse uh, uh, um, um, channels. Mm. One couldn't discuss I couldn't say two tell two tell two. There is somebody where you get where you know where you get certain privileged information. Say, the president is dey in law with amaechi mm. they don already tell am say make una put eye for this man so personally if you give if you give president the opportunity to cover all the acts that make sure their na be their captain. Mm. Yeah. Agreed. If you say make dem follow the agreed tenets of the islamic agenda of atiku na be the person. Mm -hmm. shey yourself see now. yes which favoured by saudi arabia yes yes how you take know well, i no uh, talk to you uh, like i tell you how you so which one which one uh, favour uh, europe and uh, uh, europe europe and america eh, dey dance around the the opportunity to get somebody like tinubu. Mm-hmm. because tinubu for them na crossbreed islamic also uh, oh i want to use one word but it go dey too too heavy. okay not talk not uh, talk uh-huh. if you know say e too heavy. i want, i wan i wan uh, i wan i wan do uh, back back step for the matter. okay make a talk am like this. Uh, e dey for that issue of islamic so e go fit the appeal section of the of the islamic public and also e go give them opportunity to come chop. <laughs> So you understand? So their deals, you know, go cut them because they will get the whole back because they are investment, yeah. investment minded people. Mm. Sure, now they get that. Yes. Then Oga, yes. Then Oga Wike, many African countries that they made that block. Wike Obise, they go make oil this thing go dey easier and cheaper for Africa. For Africa. Yes. Then the matter just be now. Because most of the activities where some of these guys dey run uh, our brothers dey wrong mm. which wike understand how e dey wrong e dey affect positively african countries so na so the matter job be make anybody wey talk to allah dey talk make e come challenge challenge wetin we talk for politician. <laughs> well na na na the na the bunch of okay. the truth just be that. Eh, uh, well, see, na only and the punch newspaper e get wetin punch get <laughs> punch say seven hundred and twenty-seven nigerian doctors migrated to uk in five months. Oh. Oh. Uh, and, and then um, uh, we they see another one for here say 25 presidential aspirants filed submitted forms says apc uh, anambra police warn against violence as court deny kalu bail um, 80 billion naira matter uh, 80 billion naira fraud efcc uncover 17 properties linked to accountant general you'll see am for page 14 and then um, yes you talk am just now asub on strike for 147 days under buhari imported vehicle custom to redeploy controversial evaluation policy by friday you'll see all this one for page 9 and page 22 uh, tough battle in oyo sokoto rivers as 44 1,045 delegates elect candidates. Uh, Amechi Abe's, uh, Abe supremacy battle result in gunshot, chaos, faction trade wars. APC denies zoning, uh, zoning presidency, shift National Assembly and governorship primaries. And then um, Nigeria pay more for kerosene than petrol. Report now show that one. Before, come. Yeah. They don't know before. The say that one just dey silent yeah akwa ibom yes, traders so, so nigerians one, one nigerians just, just dey suffer silently yeah. yes now hmm. i say today one litre kerosene dey go almost one thousand naira. if you talk finish just waka comot eh, eh, una eh. try well well o e be like say uh, punch newspaper reach sotey una no touch any other paper uh, uh, anyway. vanguard uh, was carrying it all. <laughs> <laughs> Hmm okay um, eh, sir isaac mary waka comot o. Eh, as i take start today i dey dey talk small waka wey i do go. i say waka comot. Hey, eh. madam o. Oh, hey. Okay, now. I don't work. Uh, I don't work. Uh, I it's very little that is very right. Thank you. Uh-huh. <laughs> my, my, my, my people, go block me. You, you know one thing. We don't already get the message. Leave them, may they go for no uh, non-career ambassadorial position. But when we win the election, they will come and account for us how they use Nigeria money there. Uh, until we go, uh, so until we go to hear ourselves again, my people, my name is Adi Omoaka. I salute you this morning well we dey pray for the sake of the politicians and uh, the big wigs wey dey dance around them? say our own case no go end up like the case of sri lanka wey dem con dey pursue the citizens of the country con dey pursue their own um, politicians and the rich people up and down we dey pray that kind prayer for nigeria <laughs> because wetin we dey see so uh, na god na im go help us solution dey solution dey our hand till next time wey we go come again mona remember dis na informing radio and na una paper check check program eh, investigative table my name na olayemi i salute una